ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiye imana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu igihe inkambi zari zicumbikiye abanyarwanda zasenywaga mu cyahoze cyitwa zayire mpagazehe emmanuel yabunanye na bamwe mu bo mu muryango we barimo nyirabukwe witwa uwimana peninana baramubengaruye tomasi habinshuti mayisha na iburahimu basigaye iwarikari mpagazehe emmanuel ari mu kiganiro agasaro kaburaga abashakisha atuye mu karere ka kamonyi umurenge wa gacurabwenge akagari ka gihinga umudugudu wa ryabitana umwe ni mabukwe uba muri kongo baburanye bibiri n'icyenda ubu twebwe turatahuka aho yari yasigaye n'aho bita muri warikare ahantu bitwa kiwuri ubwo uba uvuye hombo werekeza mu mashyamba nyine uzamo na sisi niho basigaye ariko nyuma twaje kumva amakuru ko baravuye muri masesi bakaza aho bita kibabi mu nkambi mu nkambi babaga muri buroke ya gatatu bahita buporo niho iyo nkambi yabaga
none se dusubire inyuma gatoya muri bibiri n'icyenda mubasiga imasisi mukagaruka mu rwanda niki cyatumye mubasiga inyuma
kubasiga inyuma twari mu bibazo bikakaye by'intambara ubwo biba ngombwa ko duca ukwacu nabo baca ukwabo ubwo bo bagenda binjira mu mashyamba natwe dukomeza inzira yose duhinguka aho bita hombo leta twinjira dusanga ari inkambi ya hasheri leta twinjiramo turataha
hanyuma se ayo makuru mwabonye ababwira ko bo bari aho ngaho ikibabi muri iyo nkambi nawe mwanyuzemo ko ariyo bagezemo nabo ayo makuru mwayahawe nande
twageze mu rwanda turandika twandikira seseri impapuro turazohereza zigerayo yego nyuma yaho nabo baza kutwandikira ngo kuba batwandikira rero nta yandi makuru yabo twongeye kubona kugeza na n'ubu ngubu
nyibutsa abo ngabo urangisha barimo nyokobukwe harimo na baramu bawe amazina yabo ni ayahe mabukwe yitwa uwimana penina yego
muramu wanjye akitwa ngaruye tomasi na habinshuti mayisha n'uwitwa iburahimu sarukondo uretse abo ngabo nta bandi bene wanyu basigaye muri kongo basigaye muri kongo ni babyara banjye babiri uwitwa sofiya mukakabasha wari ufite imyaka umunani yego
n'uwitwa twizere imana nyiranyiranuye imyaka itandatu abo bo basigaye hehe ko numva ari abana bato abo basigaye aho bita imuringi uvuye kuko twavuye mu nkambi inkambi bayisenye duhita twinjira mu ishyamba twari kumwe nabo duhingutse imuringi dusanga aho abasirikare bari badutangiriye bari bashenye inkambi tubahuye nabo aho ngaho imurimbi baturasheho abana basubira mu ishyamba natwe turirukanka ubwo mu mashyamba turatatana gutyo kuva ubwo kugeza na n'ubu nta makuru yabo turongera kubona ngo nimba barapfuye aho ngaho imuringi nimba wenda hari umuturage waba warabatoraguye nta yandi makuru yabo tuzi naho ngaho byarangiriye kugeza na n'ubu
ariko mpagaze he ko numva benshi mu muryango wawe basigaye muri kongo ukagaruka mu rwanda aho ngaho mu rwanda wahageranye nande ninde washoboye gutahukana mbongewe nagiye nkiri umwana mfite imyaka cumi hagati ya cumi n'itatu na cumi n'ine ndi kumva cumi n'ine yari itaruzura neza ubwo nahunze mungana na data na mama na masenge abo bose twaragarukanye na bakuru banjye na bashiki banjye bose twaragarukanye ariko bo batahutse mbere muri za mirongo icyenda na karindwi njye natahutse bibiri n'icyenda uri kumva ko namaze imyaka hafi cumi n'itanu yego
ubwo rero bo baratahutse batahuka mbere ngumiye ngiyo bigeze igihe nanjye ndatahuka abo bose nyine baraje barahari bose baracyariho nta n'umwe wapfuye ubwo nanjye nizo nyine ndashatse natahukanye abana babiri n'umugore tugera mu rwanda ubu twese turi aho bumaze kugera ku bana batandatu
ariko mpagaze he nyibutsa abantu benshi baba bumva ibi biganiro bakumva ayo mayira mwanyuzemo ayo mayira y'inzitane yo muvuga ngo mwagenza amashyamba benshi baba bibaza abo bantu cyane cyane nkawe wari umwana mutoya ukagenda uhangana n'ibyo bintu utazi n'amayira utazi ugaca inkono utazi mu mashyamba utazi twibutse tubwire izo nzira kuzigenda iyo ushubije amaso inyuma iyo ushubije amaso inyuma cyane cyane utekereze mukakabasha sofiya na twizerimana nyiranuye wambwiraga bari bafite imyaka umunani nabo basize inyuma aho ngaho wari ufite cumi n'ine kugenda izo nzira ndende ukiri umwana muzigenda mugenda iyihe ntambwe mufite izihe ntege
izo nzira rero ni ikiganiro kirekire cyafata umwanya muremure dufite iminota mike ariko twibaza mu bantu batanu bari imbere y'abandi mu nkambi ya gatare niho twabaga yego hari ndimo twageragezaga kuyoborwa n'agakongorwa k'agasheke twagendaga turya tujya kuzana ibiti mu birunga twavuye mu nkambi twerekeza aho bita mugunga ahantu bita mu rutare numva bahavuga ngo efudereri ziraharwanira mu rutare ndahazi cyane bihagije twinjira mu ishyamba turakomeza duhinguka hejuru mu birunga turadeboroda duhinguka mu mukenke igatare inzoza imugunga hafi pakeveri ntaho twaciye ariko nyine byari bihe bikomeye kuko muri urwo rugendo twibaza twararugenze n'iminsi irindwi nta mazi twageraga yo kunywa nta byo kurya inyota kurya ibiti kurya ibyatsi ni ukuvuga ngo dukoze mu minsi nk'itandatu nyagasani yaduhaye akavura tureka amahema kuko tuyafite tubona tuzi two kunywa bwo abarokotse muri icyo gihe ni ayo mazi yabarokoye ako kavura kahaguye naho abandi bose benshi baguye aho ngaho mu mashyamba twarabibonaga n'amaso nuko twagenze aho ngaho kwinjira muri mu nkambi ya mugunga ubu ngubu uri mu rwanda urashakisha benshi mu muryango wawe basigaye muri congo bashobora kuba bakumva urambwira uti bari masisi ndetse hari aho uvuga uti bamwe bari muri buroke ya gatatu mu nkambi ya kibabi ku giporoni ko wambwiye niba nibuka neza abo bose niba bakumva bandikira ibaruwa y'urukundo mu munota umwe usigaye hari ibintu byinshi wifuza kubabwira urwo rwanda ushaka kubabwira urimo babwire iyo baruwa y'urukundo muyandika mu munota umwe gusa kubabwira ikikuri ku mutima n'icyakuzanye mu kiganiro agasaro kaburaga kubashaka ibaruwa y'urukundo ituma mbashaka ndabakunda narabakundaga ndacyabakunda kandi sinzatezuka kubakunda niyo mpamvu nifuzaga ko aho baba bari hose banyumva batahuka tukubaka igihugu cyacu kuko nabonye ntambara nazibayemo nabonye byinshi ntacyo zimaze kandi n'ubuhungiro nabwo nabonye ntacyo bumara icyaba cyiza ni uko baza tukabana mu mahoro tukubaka igihugu cyacu n'inshuti n'abavandimwe abo twabanaga aho hose mu mashyamba mu gisirikare n'ahandi abo bose rwose ndabakunda kandi mbifuriza gutaha mu gihugu cyacu n'amahoro
emmanuel mpagazehe ndagushimye cyane ko waje mu kiganiro agasaro kabura gushakisha bene wanyu kandi ukadusangiza amakuru y'iyo nzira ndende wanyuzemo kuva ukiri umwana kugeza ugarutse mu rwanda ngaho rero ndagushimiye nkwifurije amahoro y'imana ego namwe murakoze kandi imana ibaha umugisha
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona uwitwa mukarubayiza mariya ararangisha abasaza be bavukanaga ari impanga bitwa ndahimana eugene na ngendahimana theogene bahunze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine berekeza muri kongo bakaba bavuka mu cyahoze ari komini nyabisindu segiteri gahanda serire ya rugarama mariya mukarubayiza atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa muhima akagari ka rugenge rugenge umudugudu wa rugenge kinzanye muri iki kiganiro ndagira ngo nyine kuko nari naratanze itangazo ryo kurangisha abasaza banjye babiri bagiye muri mirongo icyenda na kane urambwira ko ari basaza bawe amazina yabo ni ayahe ni bande abo bavandimwe bawe abo abavandimwe banjye bangwaga mu ntege umwe yitwa ndahimana eugene undi akitwa ngendahimana teugene nyine nibo bankurikiraga jyewe none se mirongo icyenda na kane bava mu rwanda bari bafite imyaka ingahe urumva bahavuye ari ari ari abasore ari insoresore z'abasaza bari abasore kuko nanjye nayo ifite imyaka icyo gihe nka makumyabiri wowe urumva bari hasi nafite imyaka makumyabiri bari hasi yanjye bari buje nk'imyaka hari nka cumi n'umunani Eh, bari barafashe n'irangamuntu bari abasore
none se kuva mirongo icyenda na kane kugeza ubu nta gakuru kabo wigeze umenya ntabwo uzi aho baherereye yewe ntako nigeze menya nta na gatoya nyine ubwo twabaga gutekereza gushakisha nyine nk'uko numvaga abandi bavuga ngo reka bashakishe ku ijwi rya amerika ngo umuntu ashaka uwabuze nk'uko yi- bakagenda bakamubona ntabwo nigeze nongera kumenya agakuru kabo kuko twaranavugaga tuti wenda baranapfuye ntibakiriho ariko mama akajya avuga ati mana yanjye uwampa n'akana na kamwe rwose nkumva ko uko yaba akiriho none se bari muri kongo waba waramenye aho bari baherereye inkambi barimo akarere bari barimo Okay ni ukuvuga ngo hari nyina wabo wari waragiye muri Kongo nyine bagenda bahunze bamaze kugerayo ngo baje kujya babonanirayo ngo aho bita Nyamirango ariko abandi bo bakaba barabaga ngo ngo mu- bari mu nkambi ya gisirikare Mhm.
noneho rero bo baza kuvamo nyine ngo baragenda bagenda bajyanye n'impunzi iyo bagiye ntago mpazi ariko nyine kwari ugushakisha gusa kuko we yambwiraga ko ngo bazi- bajyaga bajya kumusura aho ngaho nyamirango akandi we yaratashye ari mu rwanda yego niwe wampaga ayo makuru kuko yewe ntago nari nari mbizi ko muri kongo uko bari babanyeho ariko we yampaye amakuru ambwira ko yajya bajyaga baza kumusura nka bajya gusura nyina wabo A- aho muri kongo we ntiwigeze uhagera ntabwo nigeze mpagera jyewe n'abaye mu rwanda niho narokokeye uyu nyina wabo yitwa nde yitwa mukamuyango venansiye we ya- azi neza ko bajyaga bajya kumusura ko bari aho ngaho umbwira hitwa nyamirango agaruka mu rwanda ariko abasigayo Eh, yabasize ariko ngo yasize baramutse baragiye ba- baragiye za brazaville simbizi we yagarutse mu rwanda asiga ngo bara- baragiye bo bagiye mbere mbere yabo barambutse batakiri muri kongo Eh, eh, batakibarizwa muri kongo ubu rero tubashakire mu bindi bihugu biri hafi ya kongo yaba santara afurika yaba eh, kongo burazavire cyangwa se tumanuke hepfo muri angola cyangwa se muri malawi na zambia wamenya amakuru eh, y'abavandimwe babiri ndahimana eugene na ngendahimana theogene ni kumwe hano mu kiganiro agasaro kaburaga na mushiki wabo mukarubayiza mariya ubashakisha ah, bakaba barakomokaga mu cyahoze ari komini nyabisindu oh, muri gahanda ah, muri serire ya rugarama ndi bari kubambwiye none niba bakumva muri kano kanya mm, mariya mukarubayiza ah, niba bakumva muri kano kanya bandikire ya baruwa nkunda gusaba abaje gushakisha babo ibaruwa y'urukundo mpa- mbaha umunota umwe kugira ngo mwisanzure mubabwire iki bari ku mutima mubabwire urwo rwanda mubabwire neza ni iki umaranye imyaka yose eh, hafi mirongo itatu utabona abavandimwe bawe ushaka kubabwira aho bari ubu bashobora kuba bakumva muri kino kiganiro agasaro kaburaga ufite umunota umwe ikintu nababwira mani ishobora byose koko mana yanjye baramuka banyumva bakumva ko ndi mushiki wabo bakurikiraga bangwaga mu ntege ikintu mbifuriza ni uko nakongera kumva ijwi ryabo nkazahumuriza mama numva yuko nabo baba bakiriho nawe akazishima kuko afite agahinda gakomeye aba mu nzu wenyine akumva ko abo bana baba bakiriho rwose nabo bakamuhumuriza bakumva ko umubyeyi yicaye atekanye yumva ko hari n'umuriho Oh.
natwe tukaba tubakunda cyane twumva tubifuza cyane nibo dusigaranye abandi bose barapfuye barashize Eh, tubabonye twakumva twishimye mana ishobora byose mana fenusi ni ukuri kw'imana sinzi ikintu imana yazakugororera tukagutura uwiteka wenyine akaba ari we ugu- ukwicaza ijabiro Oh.
akakwicaza batwica zizabira ukatwumvisha wenda nkumva ndahimana nanjye ndahimana bangwaga mu ntege aribo basaza banjye bari barakinguye data amaze gupfa nkumva ndishimye ndongenda babonye n'amarorerwa twahuriye nayo mu rwanda nkumva ndishimye umutima wanjye nkumva urururutse jenoside ngize gutya nkumva umwe turi kuvugana cyangwa bose nkumva ndaba- ndabavugishije mani ishobora byose niyo nahita mpfa ariko nkumva ko bariho wenda mama akazasigarana nawe nakumva nishimye Venu- nazagutura uwiteka Oh.
akagenderera umuryango wawe Oh.
akagenda akicara iwawe ishabiro akaguha amata munsi y'umuruhimbe hose ugahorana amata Oh.
ndayakwifurije nk'umunyenyanza Oh.
cyuho mana mariyamu karwayizanda ndakumva ndakumva urukundo ndakumva igishyika kikurimo eh, kandi n- ndagushima nta kintu cyiza nko gusaba imana ndasaba cyane kugira ngo nzaguhamagare eh, mu minsi iri imbere nkubwira yuko abavandimwe bawe nababonye hagati aho ndagutumye unkomereze uwo mubyeyi wawe mukarukwavu alphonsine umbwiye yuko ari wenyine kandi yifuza kubona abana Ni be nyina wabo ibyo wakabyara we umusuhurize umunkomereze kandi nawe nkwifurije amahoro y'imana urakoze cyane imana iguha umugisha
agasaro ka buraga
kalisa karikisite amaze imyaka mirongo ine n'itatu agarutse mu rwanda avuye muri uganda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani yari ari kumwe na mushiki we mukakarisa roje na papa we se musambi sotere muri uganda bakundaga kwita kagurusi soteri abandi bagize umuryango we barimo nyina umubyara mukankubana gertrude basigaye muri uganda kimwe na barumuna be yaje gushakisha hano mu kiganiro agasaro kabura gakarisa karishiti atuye mu karere ka nyaruguru mu murenge wa mata akagari ka gorwe umudugudu wa mata ikintu kinzanye mu kiganiro agasaro ka buraga ni ukurangisha umuryango wanjye yego twatandukanye muri mirongo inani icyo gihe nari mfite imyaka itandatu njye na mushiki wanjye papa ya- yavuye mu rwanda ajya i bugande yego ageze i bugande ashaka mama noneho mama kubera ko ya- ya- yamushatse ari ari muri ba bantu bari barahunze ageze igihe cyo gushaka gutaha mu rwanda mama asigarayo wariyizira anzana jye na mushiki wanjye dusi- hasigarayo mama na barumuna banjye babiri Eh, ubwo rero kuva ubwo kugeza na n'uyu munsi nta makuru ye ndamenya niyo mpamvu rero nifuje kuza mu gisaro kubera mu gasaro kubera ko nakomeje numva abantu benshi babona imiryango yabo ndavuga nti reka ngerageze ndebe ko nazagira amahirwe nk'ababona
kugira ngo byumvikane neza kandi n'abumva kino kiganiro agasaro ka buraga badufashe gushakisha abavandimwe bawe n'umuryango wawe kubera ko uko bavuga ni benshi Eh, twibutse ni mu wuhe mwaka papa wawe yahisemo kugaruka mu rwanda gutuma uwuhe mwaka M- papa yagarutswe mu- muri mirongo inani mu kwezi kwa cumi n'abiri muri mirongo inani mu kwezi kwa cumi n'abiri icyo gihe bamwe mu banyarwanda bari batuye muri uganda bahisemo gutaha baraza baza mu rwanda abo ngabo nibo papa wawe yagarutsemo yari arimo yagumye mu rwanda kugeza intambara iteye ubwo aza no kwitaba imana ubu ngubu ni igihe na mushiki wanjye nyine twasigaye Hmm.
ubwo twi- twiyemeza rero gushakisha ngo twumve ko twazababona
kuva icyo gihe nta gakuru wigeze umenya ka mama wawe nta gakuru wigeze umenya eh, ka ba nyokorome nta gakuru wigeze umenya k'abandi bo mu muryango wawe basigaye muri uganda
ntako rwose nta na kamwe mu banyarwanda bose babaga muri uganda batashye mu rwanda Ah, nuko uko ubivuga numva wowe uri hepfo aho ngaho mu karere ka nyaruguru Ah, ariko ugiye mu mu karere k'amajyaruguru y'u rwanda ugiye mu karere k'uburasirazuba bw'u rwanda ukajya hariya muri za nyagatare ndetse ugasura n'utwo duce abaje muri mirongo inani babagamo ukaganira n'abantu wigeze utekereza kunyarukirayo kugira ngo urebe urarangatanya amaso ku bantu ushobora no gusanga hari umuntu umusare bashobora no gusanga barimo wigeze ubitekereza nigeze no kuhaba ariko ntagerageza kureba amasura ariko y'abantu nkabona ntabwo nabishobora kubera ko icyo gihe nari nkiri umwana nkabona amasura y'icyo gihe sinyibuka neza yego
ariko nyine mbura uko mbigenza nyine ndarekera reka ngufashe ngize amahirwe numvise agasaro ndavuga ntiyenda ahari byazamfasha none yego reka ngufashe noneho niba wu- wibuka niba wibuka amazina yabo ngabo ushakisha tugende tuyavuga rimwe rimwe ariko twihuta ah, kugira ngo abantu batwumva muri kano kanya uza kumva iryo zina avuga ati uyu muntu naramubonye ari mu rwanda cyangwa se ari muri uganda wambwiye ko papa wawe yitwa nde niba utabimbwiye bimbwire papa wawe yitwa nde abagande bari bamuzi wanjye- gute yitwa gande papa wanjye papa wanjye yitwa semusambi soteri yego
ariko ari uganda ya- yari afite izina yi- yitwaga yitwaga kagurusi soteri Hmm,
noneho mama wanjye yitwaga mukankubona getiride yego
Eh, ma- ba marume umwe yi- umukuru yitwaga amategeko umuto harimo n'uwitwaga mbaraga n'uwitwaga rubondo Mhm,
noneho barumuna banjye hari uwitwaga u- u- umukuru wari- wari usigaye wasigaye yitwaga shyaka augustine twasize mama ngo amaze kubyara kandi kana gatoya papa yatubwiraga ko yitwaga uw'imana
mbese muri uganda uribuka aho mwari mutuye
twari dutuye ubundi igihe navukiye mu mujyi wa mitiyana yego
ariko tuza kuhimuka tujya gutura ahantu bitaga inarugi Mhm,
hafi ya ya paruwasi hari n'amashuri kuko ndumva narahavuye ni- na- nari ntangiye kwiga mu mwaka wa mbere yego
ku musozi ku mukaga bitaga mayombye bari n'ubu n'uwo mu- mu kaga ku mukaga mayombye Mhm,
twari duturanye na- n'abagande bitwaga abaruru mhm.
bafite umutware wabo witwaga sengusu ndumva nari muzi nkiri umwana muto umwana w'imyaka itandatu hari ikintu aba amaze Ehe, gusobanukirwa uribuka cyane birumvikana
Eh, Hmm, non- noneho kwa nyogokuru aho bari batuye bahitaga ngo ni mu rukora nuko bahitaga ntabwo mbisobanukiwe neza ariko niko yitwaga hmm.
Mm. A- aho kwa ba nyogokuru bari baturanye n'aba- n'abagabo bitwaga n'abasaza bitwaga ba fenekasi nabo b'abanyarwanda Mhm, nibo bitaga hemedi mhm.
eh, abo ndumva mbibuka kalisa rero nguhaye nawe umunota umwe eh, uyu munsi ntabwo ndi buwurenze nk'uko mbikora kenshi wo kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo muyandikire abantu banyu mushakisha asize imyaka mirongo ine n'itatu utandukanye na mama wawe ndetse n'abandi bo mu muryango wawe ukaza mu rwanda hano umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani Eh, kuva icyo gihe ntabwo wongeye kubabona n'iki wumva ushaka kubabwira muri kano kanya niba mama anyumva mukankubana getrida cyangwa se marume mategeko cyangwa se mbaraga bakaba banyumva na barumuna banjye shyaka augustine bose bamenye ko tukiriho jye na mushiki wanjye rwose imana izabaho umugisha kandi mbifurije kuzabonana nabo amahoro rwose murakoze cyane urakoze nawe karisa karishiti ugire amahoro y'imana ngushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga yego murakoze cyane
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe maze rero muzakabona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine mukayirarora sawuda yahungiye mu nkambi ya rumasi mu ntara ya kagera mu gihugu cya tanzania muri mirongo cyenda n'itandatu atandukana na musaza we witwa manfu arifa bahoze batuye muri perefegitura ya kibungo komine rukira muri segitori ya gitwe muri serere rwa mukobwa atuye mu karere ka ngoma umurenge wa rukira akagari ka nyinya umudugudu wa kabimba ikinzanye mu kiganiro agasaro kaburaga naburanye n'abavandimwe ubwo rero nifuzaga ko mwamfasha kubas- kubashakisha abavandimwe bangahe bande naburanye n'abavandimwe babiri umwe ni musaza wanjye yitwa manfu arifa hanyuma undi ni mubyara wanjye yitwa mukadusenge nkayisara mwabonaniye he twabaga mu nkambi y'irumasi njye nibwo natandukanye nabo ariko basigarana n'amasenge witwa nyiramahoro sarima hanyuma rero nawe aza ku eh yego nawe rero yaje kubabura ariko ngo ababura batwawe n'uwari umukuru wa polisi ngo witwaga biryampora uwo biryampora rero ngo yari akuriye polisi yakoreraga i kayanga
abo ushakisha abo ba mamfu bari bafite imyaka ingahe ni abana yajyanye kumukorera ni abantu bakuru yajyanye kumufasha bari bafite imyaka ingahe
bari bari mu kigero cy'imyaka cumi n'umwe Mhm.
ariko irumasi nge twahabaga impunzi zitarahunguka Mm.
naje kuburana rero na masenge niwe wari warampunganye icyo gihe asigarana nabo yego ubwo rero uburyo bageze i kayanga bwo ntabwo mbizi kuko twari twaraburanye gusa mbwira ko ariho baburaniye batwawe na biryampora
none se uwo biryampora yaba- yamubwiye aho abajyanye n'igitumye abajyana ayo makuru masenge iyo yamusabye nta a- a- buri kintu akubwira ntabwo nzi uko byabagendekeye nanjye ayo niyo yabashije kumpa yabajyanye ku neza cyangwa se ku nabi ubwo hari umupolisi yaje yitwaje amapingu cyangwa se yaje yitoratoza ashaka abana ati muze tujyane ndashaka kumenya uko byagenze kugira ngo umuntu ukuriye polisi ahantu aze mu nkambi afata abana b'imyaka cumi n'umwe abajyane batakosheje yabajyanye se ku ngufu cyangwa ku neza nicyo nshaka kumenya mu by'ukuri amakuru y'uburyo yabajyanye sinya afite kuko bari basigaranye na masenge iyo mubajije ni uko ambwira ubona hari icyo aguhisha cyangwa ubona kubwiza ukuri kose
ayo makuru nayo yampayeho mubwiriye ko ntangiye urugendo rwo kubashakisha ntabwo rero namenya niba yambwiza ukuri cyangwa wenda hari icyo atambwira mbese iriya nkambi ya rumasi hari abandi banyarwanda mwayibanagamo twayibagamo turi abanyarwanda benshi aho twari tunatuye by'umwihariko n'ubundi wari umurenge dukomokamo uhatuye Hmm, inkambi yari nini ariko bagakora amaranje ha- ku buryo abantu bari bagabwe baturanye mu rwanda no mu nkambi babaga baba muri karitsiye imwe yego hanyuma mwajyaga mujya gutembera muri za benako ntabwo bigeze bakubwira ko abo bana babimuye babajyanye benako ngo bahave bajya ahandi ibenako twajyaga dutemberayo na musuhura ariko ngewe nahungutse nyine kiriya gihe bahunguraga abantu muri mirongo icyenda na gatandatu yego ari nacyo gihe twaburanye Hmm,
ntekereza ko ari nabwo buryo nabo bageze iyo za kayangaho ntabwo ntazi none kuba hashize iyi myaka yose abo basaza bawe batarigeze bakubwira bati uraho ni uko batazi aho uri ni uko batazi amakuru yawe uva mu rwa- mu irumasi utaha mu rwanda barabimenye wabasezeyeho oya mu gutaha ntabwo nigeze mbasezeraho Mm.
hanyuma kutamvugisha rero ntekereza ko wenda batigeze bamenya niba mbaho kuko twahunze papa wacu na bariya bavandimwe batatu mvuga bwa mbere bamaze kwicwa No.
ntekereza rero ko impamvu baba wenda bataragize imbaraga zo gushakisha ko bashobora gutekereza ko ntabaho kuko mu gutaha ntabwo nigeze mbasezera nta yandi makuru yandi wigeze umenya oya nta makuru yabo nigeze menya kandi nanjye nari umwana icyo gihe Mm.
nari mfite imyaka cumi n'ibiri wari mutoya ntabwo rero nigeze ngira imbaraga ntabwo nigeze ngira imbaraga zo gushakisha ubumenyi aribwo akenge kaje ndavuga nti nshakishe ndebe Mm.
Mm, mbese kuza mu kiganiro agasaro kaburaga niyo mahirwe ya mbere ushakishije uvuga uti reka nanjye ku ijwi rya amerika njye kureba ko hari icyo nahakura
amahirwe ya mbere nayagerageje mu kwa kane mu kiganiro cyitwa tubahuze Mhm.
ariko ayo niyo mahirwe nari ngerageje ya mbere nta handi hantu nashakishirije none niba ah, uyu musaza wawe mamfu arifa akumva ni iki wumva ushaka kumubwira kikuri ku mutima kuva muri mirongo icyenda n'itandatu mutandukanye hari byinshi wagombaga kuba waramubwiye mwarakuranye hari kuba muri abana badafite ababyeyi ariko mukaba mutabana mutari kumwe ntawe uzi amakuru y'undi sawuda niba arifa akumva n'iki wumva ushaka kumubwira
ariko niba nyumva ikintu numva nshaka kumubwira ni uko umuryango n'abavandimwe tuvukana kuri mama bamukunda kandi bamukumbuye hanyuma ikindi ni uko mama wacu tubyara ahorana agahinda kanini kuko yamubuze kuko n'uvuze izina rye amwegereye ubona ko bamujyanye kure mama wacu ni anonsi yatanyirambogoye arahari turi kumwe mu rwanda ariko agahinda karatwishe kuba twaramubuze pe abaye anyumva yumva ko tumukunda cyane kandi turamukunda ngaho rero urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ubashakisha nkifurije amahoro y'imana sawuda yego namwe murakoze cyane imana ibaha umugisha
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu igihe abanyarwanda bahungukaga bava muri kongo uzabarera joseline yatandukanye na musaza we witwa sezirahiga pascal bakundaga kwita kigingi akaba yari afite imyaka cumi n'irindwi bari batuye muri komine gato rutonde joseline uzabarira ubu atuye mu karere ka kamonyi mu murenge wa rugarika akagari ka kigese umudugudu wa kigese ni ugushakisha musaza wanjye twabuze duhunguka tuva muri kongo yahoze yitwa zayire mwaburanye bigenze gute n'iki cyatumye mutandukana
Eh, mama njye nari mutoya nari muto cyane kugenda nari agahinja ariko Oh.
mu biganiro mama yakundaga kuvuga Hmm, bavuga ko batandukanye ngo bara- babaga mu nkambi yitwa gituku mhm, ngo bararasa barimo bataha rero bageze ngo bageze ahantu hari abasirikare bahashyize bariyeri mhm.
we banga ko atambuka bamusubiza inyuma uwo musaza wawe yitwa nde joseline yitwa sezirahiga pascal afite n'irindi zina ryitwa kigingi
ubwo se yari afite imyaka ingahe icyo gihe icyo gihe yari afite imyaka cumi n'irindwi kuko yavutse muri mirongo irindwi n'icyenda hanyuma ashaka gutaha mu rwanda agera kuri bariyeri ifitwe n'abasirikare b'u rwanda bamubuza kugaruka mu rwanda birashoboka yego icyo gihe barabyanze ngo ba- mm, papa wacu yashatse no- ko batamujyana ariko ngo ba- nawe baramukubita cyane aravuga ati "Aho kugira ngo twese tuhaburire ubuzima mwana wacu nyine ubwo ni bagutware ayo makuru niyo ufitiye gihamya niyo wabwiwe yego uyu musaza wawe se sezirahiga tumushakire he turamushakira muri kongo aho yasigaye iyo bariyeri bakubwira aho yari iri iryo zina ry- uraryibuka cyangwa se mama am- akunda kumbwira ko ngo bari ahantu ngo yumva bavuga ngo gatindo na sake
ubwo ni muri sake ni muri ayo majyaruguru ya repubulika ya demokarasi ya kongo icyo gihe yitwaga zayire muri sake eh, ubwo bamanukaga bagana izo za rakiveri basa n'aho bashaka gutaha mu rwanda noneho rero uganiriye na mama wawe birumvikana uri hano ushakisha musaza wawe utwaje ijambo mama wawe n'abandi bavandimwe Eh, iyo uganira na mama wawe eh, urambwira uti papa wanjye ashatse kwitambika biramunanira avuga ati "Aho kugira ngo twese tuhaburire ubuzima reka eh, tumureke bamujyane nta kandi kanuni umwongeye kumenya kuva kuri iyo saha ah, asigaye inyuma nta wundi munyarwanda waba waratashye mu rwanda ngo ababwira ati naramurabutswe arahari Hmm, hari umugabo nari nkiri mutoya witwa posiyani hmm.
yatahutse hagati ya bibiri gatandatu na bibiri na cumi ntabwo mbyibuka neza Mhm.
nari mutoya yego yabwiye mama wanjye ko ngo babonaniye ahantu hitwa kisangani mu mwaka wa bibiri na gatatu Hmm.
ariko ba- dukomeje kumubaza amakuru bavuga ko nyuma yaho nyine nta makuru ye yongeye kumenya
icyo gihe babonanira kisangani birumvikana ko yari amaze eh, gukura ah, kubera ko nimbara afite imyaka cumi n'irindwi muri mirongo icyenda na gatandatu muri bibiri eh, na gatatu yari amaze kugira imyaka makumyabiri n'itatu yari umusore uhamye ntabwo bigeze bakubwira icyo yakoraga muri icyo gihe yakoraga icyo yaracuruzaga yari umusirikare yararirimbaga yarahingaga yakoraga iki ntabwo yaduhaye amakuru ya nyayo ko twamuhamagaye kuri telefoni tumubaza ntangira kumushaka nyine ntangiye kumva iki kiganiro yego asa nkaho nyine atwima amakuru n'ibyo gusa yatubwiye nta kindi yarengejeho gusa yatubwiye ko icyo gihe babona na kisangani Mm.
uwo watahutse mu rwanda we yari arwaye Mm.
noneho nyine bari bat- twari duturanye mu mudugudu umwe Mhm.
ubwo abahura arwaye umusaza wanjye aramurwaza Mhm.
arangiye indege ije kubatwara ngo ibajyane niba ari congo brazzaville Mm.
we yaramubwiye ati rero ngewe ndi muzima reka batware weho urwaye urembye ngewe ndakuze nziyitaho Oh, aravuga ati kuva ubwo ni amakuru ye nongeye kumenya yagize neza reka tu dushakire aho za kisangani n'ahandi hose tu eh, abari muri congo brazzaville bashobora kuba bumva ijwi ry'amerika muri kano kanya banyuze eh, kisangani baba baramenye uwitwa sezerahiga pascali ah, bakundaga kwita kigingi uwamumenya rwose ya yaza ah, hano mu kiganiro agasaro kaburaga katubwira ah, mbese kugira ngo byumvikane neza n'abadufasha badufashe ba- bazi aho bahera Eh, joseline mbere ya mirongo cyenda na kane mwari mutuye hehe mu rwanda twari dutuye muri perefegitura ya ruhengeri yego kuri perefegitura ya busengo mhm, komine gatonde yego segiteri rusasa serire ya nyagahama joseline niba musaza wawe akumva muri kano kanya igihe kirageze cyo kwandika ibaruwa y'urukundo oh, hashize imyaka myinshi hashize imyaka ah, myinshi nta gakuru ke eh, uheruka imyaka irenga mirongo itatu ni iki ushaka kumubwira uhorana ku mutima iteka muri kano kanya ufite umunota umwe icyo namubwira ni uko mama wanjye amukumbuye ahora ahora amutekereza kandi ni ukuri aramutse akiriho tukabimenya mama wanjye yarashaje Mm, ni umukecuru mukuru papa wacu we yarigendeye ariko ni ukuri Komera.
aramukunda ara- aracyamuzirikana abavuga ko byanze bikunze umwana we kuba ataramushyinguye akiriho mm.
ubwo rero icyo namubwira niba akiriho turamukunda kandi tumutegerezanyije amatsiko ndagushimiye cyane rero kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga amahoro y'imana murakoze cyane imana ibahe umugisha
agasaro kaburaga
undi twakira ni mugirente francoise nawe urangisha musaza we witwa niyonzima gaspari baburanye muri mirongo icyenda na kane bageze ku kibuga cy'indege cya goma mu cyahoze ari zayire ubwo bamuburaga niyonzima gaspari akaba yari mu kigero cy'imyaka cumi n'umunani ndetse yari yambaye igisarubeti cya kaki na furari itukura mu ijosi bari batuye mu gatsata mu mujyi wa kigali ndetse n'ubu niho bagituye tuye ni mu karere ka gasabo umurenge wa gatsata akagari ka nyamugari umudugudu w'ihuriro ni ugushakisha musaza wanjye nabuze icyenda kane uwo musaza wawe ninde mwaburaniye he byagenze gute yitwa nenzima gasipari twaburaniye kuri goma turi gu- tu- turi guhunga tugeze kuri goma hariya muri muri kongo muri zayire nibwo twaburanye umunsi umwe twaharaye iryo joro rimwe twaharaye bukeye bwaho mu gitondo turahaguruka kugira ngo nyine tuhave urumva ko niho twari twashyikiye turi mu nzu nyinshi cyane zavuye mu rwanda Hmm, noneho tu- tu- tugira ngo duhaguruke mu gitondo nyine tu- dukomeze urugendo hmm, noneho tuburana gutyo turi gu- turi kugenda tugihaguruka rwose nibwo twahise tuburana ku kibuga
nsobanura neza kugira ngo mbyumve muvuye mu rwanda mwinjiye kuri goma aho mwaraye ni hehe nyirizina Eh, igihe twaba twaraye ku kibuga cy'indege kiriya cyo kuri goma yego ariko ntabwo twinjiyemo imbere mu kibuga nyine twaraye hanze y'ikibuga ariko ureba ikibuga cyawe imbere gutyo noneho bukeye mu gitondo kubera ko impunzi zose zari zahashyikiye ari nyinshi twagombaga gukomeza kugira ngo ngo bajye kutwereka ahantu tuzashyira inkambi nyine noneho ngo mu gitondo bukeye bwa mutondo twinjiye muri zayiri uwo munsi bukeye mu gitondo bwabo turi kugira ngo dukomeze urugendo nibwo twahise tuburana
icyo gihe muhunga mwari umuryango wose mwari mwari mwari mwari bande mu muryango mwari kumwe twari nk'imiryango ibiri yari mama na mukuru wa mama ubwo yari mama n'abana be bose na mukuru wa mama n'abana be bose muri icyo gitondo mutandukana mwari mwiteguye mugiye bagira ngo babereke aho mugomba kwimukira mu nkambi icyo wibuka byagenze gute kugira ngo ufungure amaso uvuge uti musaza wanjye simubona anyuze hehe mwari mu kivungiye twari mu twari mu barabashushubikanaga kivungi oya, ntabwo badushushubikanyije twari mu kivungi mvuga ko twari abantu benshi cyane noneho mvuga ko twari kumwe na mukuru wa mama kandi mukuru wa mama yari arwaye noneho turavuga ngo tugiye ku- kuko iyo twahungaga twakundaga kugendera twabaga tugiye kugendera iburyo cyangwa se ibumoso noneho tuvuga ko tugiye kugendera iburyo n'ubundi twese noneho tugihaguruka gato kugira ngo tugende uwo mukuru wa mama ahita abwira mama ati ndumva kugenda binaniye ariko bimubwira uwo musaza wanjye we yatambutse imbere ariko twaramurebaga imbere yacu kuko yari yambaye igisarubeti cya kake na furari mu ijosi noneho mama ahita atuma u- undi mu- mu- mu- musaza wanjye wo kwa mama wacu amubwira ati dore ngura agasiporo aharengagene umubwire agaruke kuriya byari mu bantu benshi ageze imbere aramubura aragaruka agarutse noneho mama ahita abwira umusaza wanjye nyirizina noneho umukurikire ukurikira uwo nguwo turi gushaka ahita amubwira ati noneho kurikira umushaka umubwire agaruke nawe ageze imbere aramubura amubuze noneho biba ngombwa ko mama ahaguruka akajya kumwishakira nyine umva ko byari bikiri bugufiya mama nawe agaruka atamubonye noneho tuhita twongera tunarara aho ngaho twabaye tukihavuye kugira ngo buke mama yongere ajya kumushakisha agarutse umunsi wa kabiri nabwo amubuze nibwo twafashe n'umwanzuro kugira ngo dukomerane n'abandi tujye gushaka abo bantu nyine bagiye gushyira inkambi noneho ubwo binakomeje ntabwo mama yahagaze twakomeje no kumushakisha tugashaka no mu mirambo iyo turi kubona mu muhanda tugapfundura kwa kundi hagendaga hapfa abantu benshi nyine kubera icyorezo cya korera noneho tugakomeza dushakisha tumushaka mu nkambi nk'amezi nk'atandatu inkambi zigera nko kuri enye twe tumubuze tuza twigarukira mu rwanda na mama ubwo nyine duheruka ubwo mirongo icyenda na kane niyo nzima afite imyaka ingahe
byari mu wa kabiri segonderi yari afite cumi n'umunani ndakeka kuko yo- uwo muri mirongo irindwi na gatandatu yari muri cumi n'umunani ariko mama niko ajya ambwira Mm.
ukumva ko ngenda umuhererezi mu rugo kandi nyina avutse umunani na kane wavuka irindwi na nari na gatandatu gutyo nibwo mama ajya abimbwiraho francoise u- urambwira uti nawe imyaka umunani muri mirongo icyenda na kane ngenda n'amaguru mva mu gatsata ka kigali ngera kuri goma n'amaguru Ah, mbwira u- ku- umwana w'imyaka umunani hari abana b'imyaka umunani eh, ba- ba- bajya kwiga mu- mu- muri pirimeri barimo bumva ikiganiro agasaro kaburaga ba- bibaza ukuntu umwana w'umukobwa w'imyaka umunani agenda ibirometero birenze magana ane n'amaguru izo mbaraga bazikuraga hehe niki cyatumaga wumva ugomba kugenda byanze bikunze wabishoboye ute nyine urabona twa- twagendaga ntabwo twagendaga umunsi umwe ngo tujye tugerayo twagendaga turara tugenda nyine turara bugacya tuga- tukarara ku mihanda tugakomeza Mm,
Eh, kandi urumva yuko niba ba- bari bavuze ngo igihugu cyose kirahunze ko twe twamanukanye n'abasirikare ba mo kigali ikigo cya mo kigali kimaze gufatwa ikigo cy- igihugu cyose bavuga ngo kirahunze kandi urakeka i- mu gihe cy'intambara biriya habagamo ibintu bitari byiza byo kubabwira abantu ati abantu bafashe igihugu bazica kandi barengana urumva kuko twe twagiye tubibona tugaruka mu rwanda nk'ayo mezi atatu twamaze hanze tutatugaruka mama aravuga ati niyo menya ko bizagenda gutya simba nabiwe ntunga mama yagumye mu gihugu mm, ariko kuko niba abari bafite leta bavuga ati nimudahunga abafashe leta mwese barabica mm, imbaraga wazishakisha ariko nyuma tugarutse amezi atarangiye mama aravuga ati niyo mbimenya simba narigeze va mu gihugu cyanjye mm, ariko iyo ubungu uvuga uti ndapfa uriruka umusaza wawe niba kumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira umaranye imyaka irenga mirongo itatu ufite ku mutima nguyu wa munota wo kwandika ibaruwa y'urukundo
njyayo icyo namubwira ngeze imana akaba akiriho icyo namubwira ni uko yataha mama aracyariho mama kandi nawe aramushaka cyane barumuna ye bose baracyariho uko ari babiri bitwa bizemye manweri nitwa murajane tomuseni nanjye nyine umugeni francoise ko twari abana bane kandi turacyapfe nabo twari dutuye mu gatsata nabo tugituye no mu nzu twayabagamo niwe tukibamo ni ukuri ikintu namubwira ni uko yataha rwose mani u rwanda rufite amahoro u rwanda ruraryoshye nta n'ikintu n'iki na kimwe yabazwa kuko nta kintu nta maraso y'umuntu yegera ku biganza bye nta nigeze ajya mu nterahamwe nta kintu na kimwe yakoze inama namugira bariho ni uko yataha francoise mugirente urakoze kuza hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kabura gushakisha musaza wawe niyo nzima gaspar ndagushimiye cyane kuba warihanganye kugeza igihe tuguhamagariye komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana mu nkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga ndakira mutsobekazi Esther wavukiye mu Burundi akaba mwene Gakwaya Simewoni wamubwiye ko yari afite abavandimwe mu Rwanda ariko igihe yahageraga nyuma ya mirongo cyenda na kane yasanze bamwe batakiriho abandi baratatanye ari hano mu kiganiro ashaka uwo ari we wese ukomoka kuri Gakwaya Simewoni bari batuye i Nyanza ya Nyabisindu atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa kigarama akagari ka kigarama umudugudu wa byimana ndakira esiteri nk'umutsobekazi ikintu kinzanye muri kino kiganiro twavuye i burundi data tumubaza uko we byari bimeze akiri mu rwanda ariko yakundaga kutubwira ko yari afite abandi bana yari yarabyaye akagira n'abavandimwe yatubwiye ko yahunze muri mirongo itanu n'icyenda ava aho yari atuye ajya i burundi atubwira ko yari afite umudamu afite n'abana ariko abo bana nyine ntabwo twigeze tubamenya n'uwo mudamu ntabwo twigeze tumumenya twari abana bato cyane ntabwo twabikurikiranye cyane ariko we yajyaga kwicaza nyine akatuganira ko dufite abandi bavandimwe bahoze i butare
yigeze ababwira amazina yabo yatubwiye umwe gusa ngo yitwaga suzanne suzanne akaba yari umwana we cyangwa se niwe mugore yari yarasize mu rwanda
suzanne yari umwana we w'umukobwa yego nta rindi zina nta rindi zina tuzi none se nta zina ry'uwo mugore we yababwiye ntaryo muzi naryo
naryo ntaryo tuzi pe kuko twebwerega n'ibyo byose yabitubwiraga ari nkaho tumubajije ari nko nk'aho tumubajije na mama yajyaga akunda kumubaza ati ko abana bakeneye kuzamenya umuryango bimeze bite wababwira umusaza ukabona akavuga ati reka nzababwira nibakura twari batoya ati reka nzababwira nibakura nzababwira nibakura nabonaga asa nkaho adashaka kubyinjiramo cyane none se niba yari yabavunguriyeho akababwira yuko uwo muryango we yawusize butare butare yari nini yababwiye agace nyirizina yabasizemo yababwiye ko ari butare hehe yatubwiye inyanza inyanza ya nyabisindu eee inyanza niho yatubwiye
nyanza nayo ntabwo ari nto ariko ubwo turagenda tuhegera ahantu hahoze mbese ntazi ahantu hahoze ari mu rukari aho hantu rwose ngo niho umuryango we wari uri ahantu hahoze niho byari byegeranye n'aho mu rukari ariko ni hafi aho ngaho yego urumva ko tugenda noneho tuhagera rwose abantu bari batuye hafi aho ngaho barahari ku buryo birumvikana ko izina dufite ni rimwe gusa ariko nta muntu uzabura ntabwo hazabura umuntu wamenya gakwaya simewoni wahavuye muri mirongo itanu n'icyenda akajya mu burundi ariko akahasiga umuryango ubwo rero reka dushakishirizaho uragarutse muri mirongo icyenda na kane wigeze ugera i nyanza ugiye gushakisha umuryango oya sinigeze ngerayo na rimwe kubera ko nashakishije umuntu nshobora kuba nabaza wenda ngenderaho ndamubura ntibazi ukuntu najya aho hantu sintazi sindahagera na rimwe nkagenda gusa nigabye biranyobera nibwo numvise iki kiganiro ndavuga nti wenda nshobora gutangaho amakuru makeya mfite hanyuma bakamfasha icyo papa twe twamubaza yatubwiraga amazina we amazina yatubwiye izina ry'uwo mukobwa we akatubwira ko yari asa n'abavandimwe harimo ngo abari abapasiteri bari n'abadivantisite ariko ntabwo amazina rwose nyibuka twari bato akatubwira n'amazina y'ababyeyi be
yego amazina y'ababyeyi be urayibuka
iyo ndayibuka nibukaho rimwe rimwe yego bitwaga bande
papa we yitwaga ngabo y'icondo yego
naho mama akitwa nyiraburo yego yababwiraga umubare w'abana yasize mu rwanda bari abahungu bangahe bari abakobwa bangahe papa ntabwo yigeze atubwira umubare w'abana yari afite mu rwanda gusa yatubwiye ko bari abakobwa gusa bari abakobwa gusa mu rwanda bari abahungu ariko yatubwiraga ko bari abakobwa mbwira mutsobekazi aba bavandimwe bawe uyu muryango wa papa wawe simewoni gakwaya nyakwigendera imana muhiwe uko bigashira urawushakira iki
ndawushaka kugira ngo basi nanjye ngumenye kuko nta muntu n'umwe n'umwe n'umwe wo mu muryango we nzi kandi yajyaga atubwira ko bahari noneho hari igihe hari igihe twigeze kubona urwandiko nari natibagiwe rw'uwo muntu witwa tuzana ndumva n'izina ari naho narikuye ahubwo suzana yatwandikiye urwandiko ntabwo nibuka umwaka rutugeraho urwandiko turarusoma hariho amazina yacu twembi ngewe na mukuru wanjye urumva yari atuzi ati muraho musorekazi n'akamikazi murakomeye nyine ariho abaza nka nka nka ariho atubaza turakomeye turaho atubwira yuko ari suzana atubwira yuko ari umwana wa gakwaya simiyoni izo suzana ndumva ni nawe rwose namumenyeye noneho urwo rwandiko turarusoma sinibuka mu bintu byinshi byari birimo nari nari muto aho turangirije kurusoma natwe turandika yego ngo ngo ngo ngo tumusubize noneho aho tumusubirije ntabwo nibuka umuntu waba warazanye urwo rwandiko pe narubonye gutyo mu rugo nari mutoya ntabwo urwandiko ntabwo twigeze tumenya irengero ryarwo niba rwarabageze rwaramugezeho niba rutaramugezeho ntabwo mbizi ariko yaratwandikiye rwose uwo muntu numva n'iryo zina ni naho narimenyeye none si icyo gihe yashyizeho uko yanditse ari he yavuze ko yari muri paruwase ya nyanza yanditseho gusa ko ari nyabisindu yababwiye si icyo yakoraga yababwiye ko yari umubikira yababwiye se ko yari umukobwa wa musenyeri yababwiye se ko yashatse akandi kantu wibuka ni agaki kari kanditse muri urwo rwandiko wongera utekereze icyo nibukamo ni ijambo muraho n'amazina yacu yanditsemo nta kindi kintu nibukamo yaba yaravuze n'izina rye yaryanditse hasi rwose ndabyibuka ko yari suzana umukobwa wa gakoya simiyoni ari gutyo abyandika gutyo nicyo kintu nibuka rwose uko bimeze turashakira kuri papa wawe papa wawe niwe bigaragara yuko eh, hagira abantu bamumenya duhereye ko yitwaga gakwaya simewoni akaba yaratuye i nyanza hafi yo mu rukari abahegereye abakunda kuhajya kuhasura kenshi abari bahatuye kugeza muri mirongo cyenda na kane gakwaya simoni wabaga i burundi yari yahashize umugore n'abana umwe mu bana bakitwa suzana suzana niba wiyumva niba ukiriho imana igukomeje ukaba uzi ko ufite barumuna bawe mutsobekazi na kamikazi wandikiye bari burundi n'undi wese waba bumva ijwi rya amerika muri kano kanya ikiganiro agasaro kabura gadufashe tumenye uyu umuryango wa gakwaya simewoni kugira ngo dufashe mutsobekazi tugufashe kugira ngo ubone umuryango wawe niba suzana kumva muri kano kanya ndetse na barumuna be cyangwa se bakuru be bari abana b'abakobwa papa wawe yasize mu rwanda niba hari ukumva uzamenya iryo zina mutsobekazi uzamenya na murumuna we kamikazi uranyibutsa kamikazi nari nzi nawe utakiriho ariko uzabamenya uwo nguwo yaduhamagara akatubwira niba uyu muryango wa papa wawe wa gakwasi miboni ukumva muri kano kanya dusabe cyane kugira ngo suzana mwandikiranye abakiriho yumvira ijambo ni iki wumva ushaka kubabwira muri wa munota ntanga wo kwandika ibaruwa y'urukundo niba hari umwe muri bo ukumva ni iki ushaka kubabwira
ikintu nshaka kubabwira ngize amahirwe rwose nkakubona nkabibona nakumva umutima wanjye uruhutse cyane cyane komera komera numva numva mbakunze ntanabazi ntabwo ari ibyo kubeshya mbakunda cyane ntanabazi ngize amahirwe ntabona umuntu n'umwe ukomoka kuri data nakumva nezerewe cyane mu mutima wanjye yonyine kumubona gusa sinzi ukuntu nabyifatamo rwose
komera ndahamya yuko abantu benshi mwumva iki kiganiro agasaro kaburaga kigana ku musozo muhanahane amakuru abantu mukomoka i nyanza ya nyabisindu ntazabure n'umwe wo kubara inkuru turifuza rwose ko mwadufasha gakwaya simewoni n'ababanye nawe i burundi muzi aho aturuka ababanye nawe akiri umusore muzadufashe kugira ngo tumenye umuryango we yasize mu rwanda muramwumva mutsobekazi zitera mu kiganiro agasaro kabura gafite intimba kutagira n'umwe yasanze mu rwanda ariko ndahamya yuko hatabura n'umwe nyaboneka mudufashe kugira ngo tureme agatima uyu muvandimwe mutsobekazi esiteri ndetse n'umuryango we ushaka undi muryango nibutse ko ari simewoni gakwaya niwe papa we wavuye i nyanza muri mirongo itanu n'icyenda agana mu burundi akasiga umugore n'abana umwe mu bana niwe tufitiye izina ni suzana ariko mwese mwese aho muri mu kiganiro agasaro kabura gakuru uyu mugoroba cyangwa se abatwumva mu gitondo aho muri hose ku migabane yose y'isi muzahanahane amakuru esiteri mutsobekazi ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro ndagukomeje ukomeze utegereze wizeye nzaguhamagara ningira icyo menya nkubwire inkuru nziza ngaho rero nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane namwe imana ibibafashemo
ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana